Suniin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa haga jimaataatti galgal sa'aatii lamaa wadhakka haga sa'aatii saddeetti meetira baandii kudhanii sagalii 21 fi 25 irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsinu karraa kun ammaan tan jalqabne. Papaarottoole Bonaadaadoo Hansoora haala keessan keessummeessa hardhaa guyyaa wiixataa ta'e bilii kudhan barii 2017 qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoonii fi televezyiinii Naayil Saatiin teessoo mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC irra sanii dabarsuu jirru caqasuu jirtanii yaadda jenne.
Komishinni mirga dhala namaa Itiyoophiyaa gubachuu mana hidhaa qiliinxoo laalchisuun gabaasasaa mana maree bakka bu'ootaaf dhiyeesse mataa oduuti atta moltan dhaggeeffattoota keenya oduudhaaf antuu jubee horaati.
itti gaafatamtoota koongireesii federaalistii oromoo afran dabalee oromoo 22 ardhama murtii federaalaa kan lidataa jiru fidanii dubbii isaanii beellamaan dabarsan jaarsi biyya koloneel jaagmaa keelloo kalee finfinneetti awwaalan afrikaan gara dorgommii kubbaa miilaatiin addunyaan hogganaa atileetiksiitii fi waan gargaraatiin maal keessa oolteen qophiiteen argamnu keessaa tokko oduu tasaana tujube.
hagayya. bara 2008 mana hidhaa qiliinxoorra gubannaa ga'eef miseensonni bulchiinsa mana hidhaa sana akka itti gaafataman komishinni mirga namummaa itiyoophiyaa mana maree bakka bu'oota itiyoophiyaaf koree dhaabbata kan dhimmootii bulchiinsa murtii haqaaf gabaasa dhiyeessee jira sababa dhibee garaa baasaaf hanqisaa ariifachiisaan kan ka'e nyaati alaa ol seenuun hin danda'amu maqaa jedhuun murtii mana hidhaa sanaan kanneen mufatan hidhamtoonni hokkara kaasan ittiin ka'umsa godhachuudhaan. laayitarii yookaan kan ibidda ittiin qabsiisaniif alaa seeneen ibiddi sun ka'uu gabaasichi tuqee jira hidhamtoonni kunis ibidda sana jalaa miliquuf yaalii utuu godhani waardiyyaalee mana hidhaatiin dhukaasitti banamuusaaf gaaziin imimmaan sullee alaa itti biifamuu gabaasichi ibseera itti dabaluudhaanis hidhamtoonni ibidda jalaa miliquuf yaalan lama rasaasaan inni ajjeefaman saddeet immoo madaaniiru jedhameera kana laalchisee bal'inasaa qophii keenya borii keessatti itti deebina. waldaan ortodoksii masrii keessaa haleelame yoo xiqqaate namoota 44 ergi du'anii booda biyyattiin labsi yeroo hatattamaa baatiilee sadii labsitee jirti pirezidaantiin biyyattii elsiisiin ibsa televiziyoona biyyattii irratti darbeen akka jedhanitti labsiin yeroo hatattamaa baatiilee sadiif turu kun kalabsame tarkaanfiiwwan seeraaf heeraa erga ilaalamee boodaa jedhan dhoohinsi inni jalqabaa magaalaa gama kaabaa masrii taantaa bakka dhoohinsi guddaan sagada dilbata waldaa kiristaanaa sant joorji raasee namoota 27 galaafachuun 78 madeesse ta'uun televiziyoonni biyyattii gabaasee jira dhuka'aan sun teessuma galma mana sagadaa guddicha jala awwaalamuullee beeksisee jira utuu xiqqoon turiin haleellaa of wareegaan mana sagadaa ortodoksii alekzaandariyaa jiru kan seent maark cinaatti raawwateen immoo yoo xiqqaate namoonni kudha torba yoo du'an kanneen afurtamii tokko ta'an kabiroon madaa'aniiru haleellaan sun kan raawwate abuunichi kaatolika roomaa masrii daawwachuuf torbanneen hangi tokko erga hafee booda haleellaa sana balaaleffachuudhaan gaddatti dhaga'ame ibsaniiru. kanneen du'aniif miidhamaniif waaqa nan kadhadhaa hafuuraanis maatii isaaniif guutummaa hawaasa sanaatti dhiyaadheen jira waaqayyo laphee warreen shororkaa ajjeechaaf hokkora facaasanii akkasumas kanneen meeshaa waraanaa oomishaniif deddeebisanii haa jijjiiruu jedhan haleellaa sanaaf garee aayisistuu itti gaafatama fudhate pirezidaantiin yuunaayitid isteetsi doonaald tiraamp dilbata kaleessa pirezidaanta lccdhaaf bilbiluudhaan maatiiwwan firoottan isaanii duraa du'aniif gaddatti dhaga'ame ibsaniiru. of wareegaan saqqii dhukaa ofirratti hidhate kan haaromsame maadhee waraanaa biyyoolessaa somaaliyaa seenuudhaan yoo loltoota shan galaafatu maddeen waraanaa. raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsuun isaaniillee beekameera namni haleellaa sana raawwate mooraa leenjii guddicha kan waraanaa soomaaliyaa maqdishoo konyaa wadajir irratti fuulleffate kan haleellaa sanaan booda bakka sana daawwate oduu gabaasaan raadiyoo sagalee ameerikaa abdulkadir mohammad abdullee mooraa sana cinatti konkolaataa gubatan hedduuf dhiiga lafarratti arguusaa ibsee jira. dhukaa kan biroo magaalattii keessatti raawwatameen aangawaan ministirii barnootaa soomaaliyaa waliin hojjetan tokko innaa dhukaan konkolaataa isaanitti hidhamee dho'ee ajjeefamaniiru haleellaan sun ka dhaga'ame hoogganaan waraanaa somaaliyaa jeneraal ahmed mohammed jimaalee haleellaa of wareegaa yoo xiqqaate maqdishoo keessatti namoota kudha shan galaafate irraa lubbuun erga oolanii booda haleellaa sanaaf alshabaabtu itti gaafatama fudhate jiraattonni maqdishoof hayyoonni naga eegumsaa akka jedhanitti erga pirezidaantichi haaraan mohammed abdullaahi farmaajoo biyyattiin alshabaab waliin waraanarra jirti jechuun labsanii garee finxaaleeyyii kanaaf harka akka kennatuuf guyyoota jaatama kennanii booda haleellaan garee kanaa raawwatamu dabalee jira. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Reeks Tiilerson hoogganoonni addunyaa haleellaa misaayilaa Yuunaayitid Isteets torban darbe Siiriyaa irratti raawwatte akka deeggaran abdachuudhaan cichi yuunaayitid isteetsi haarowaan weerartoota kanneen lammii isaanii irratti haleellaa raawwatan dura dhaabbachuudha jechuun waadaa seenan tiilersan ministeerota dhimma alaa kan biyyoota g torbaa kanneen xaaliyaanii keessatti wal ga'uudhaan ganda tuuskaan keessa akka jiru awwaala siiviilota dhibba shan ol ta'an kan yeroo waraana addunyaa lammataa naaziidhaan dhumaniirra daraaraa kaa'anitti ture. erga damaaskas haleellaa meeshaa keemikaalaa siviilota haleelee hedduu ajjeesee kaan immoo madeessee booda haleellaa samiirraan kan haaloo ba'iinsa ameerikaan siiriyaa keessatti geggeessitillee tuqanii jiran addunyaa isa kamiinuu keessatti kanneen yakka farra namoomaa raawwatan dura dhaabbachuuf cicha qabaachuu keenya irra deebi'uun beeksifnaa jedhan tiilarsan dippiloomatiin yuunaayitid isteetsi ijoon kun ministeera dhimma alaa raashaa seergeey laavrov waliin waa'ee. waa'ee mooskoon pirezidantii siiriyaa bashaar alaasaadiin deggeruu ishee ilaalchisee torban kana gara boodaa gamasitti ituun imaliin dura yeroo jalqabaaf hoogganoota biyyoota dinagdeen badhaadhanii waliin wal arganii jiran. abbaan murtii mana murtii muummichaa yuunaayitid isteetsi antooniin iskaaliyaa du'aan boqotanii baatilee kudha afur booda mana murtichaa bakka duwwaa ture tokko guutuudhaan niil gorsaash irbuu seenuun bakka sana qabatanii jiran abbaan murtii haarawaan kun sirnawwan adda addaa lamarratti sirna hirbuu seenuu raawwataniiru inni jalqabaa mana murtii olaanaa keessatti dhuunfaadhaan hoogganaa gameessa mana murtichaa joon roobertsin ennaa ta'u boodarra immoo waayit haawus keessatti sirna qophaa'e irratti abbaa murtii antoonii keenedii kakachiisuudhaan hirbuu seenanii jiran pirezidaanti tiraampiif ittaanaan isaanii maayik peensi sirna sanarratti argamaniiru gorsaash erga hirbuu seenanii booda amanamummaadhaan seera olaanaa biyyattii kata'e heera biyyattii katajaajilan ta'uu dubbatan riippablikaanota keessaa kurna tokkoof mana murtii olaanaa iyyannaa federaalaaf kan hojjetan filatamuu gorsaash kan morme hin jiru deemokiraatota keessaa sadii mirkaneeffamuu isaanii deeggaraniiru. pireezidaantiin yuunaayitid isteetsi doonaald tiraamp doorsisa meeshaa niwukilaraa kooriyaa kaabaa akka dhabamsiisaniif carraa akka kennamuuf aangawoota gaafatan jechuudhaan gorsaan nageegumsaa biyyoolessaa maakmaaster kaleessa dubbataniiru maakmaaster yaada kana kan kennan dooniiwwan waraanaa hedduun kanneen xayyaara waraanaa baatan gara odolattii kooriyaatti imalaa jiranitti dhaabbata oduu fooks jedhamuuf ibsa kennaniin ture murtiin kunis dantaa yuunaayitid isteetsi kan paasifikii gama dhiyaaf of eeggachuuf akka ta'ellee dubbataniiru dubbi himaan ministirii kooriyaa kibbaa kaleessa ibsa kennaniin akka jedhanitti bobbaafamuun doonii uss kaarl vinsan jedhamu gamasitti kan bobbaafamaniif haala hamtuu odolattii keessaaf deebii kennuuf jecha haleellaa shororkeessotaa konkolaataa tuuristootaa irratti jimaata darbe raawwatee namoota afur galaafatee kanneen kudha shan madaa'uuf sababaa ta'e ilaalchisuun kanneen miidhaan irra ga'e yaadachuuf suwidin har'a battala calliinsaa qabaattee jirti kan umriin waggaa soddomii sagalii hidda dhalata uzbeek deggeraa garee finxaaleeyyii kan konkolaataa hatame jamaa suuqii stookholm keessaa tokkotti oofuusaa shakkame to'annaa jala oolee jira lammiiwwan suwiidinii kumaan lakkaa'aman jaalala waliif qaban mul'isuuf jecha kaleessa stookholm keessatti wal ga'anii sodaan nu mo'atu shororkaan injifachuu hin danda'u jechuudhaan bulchaa akka ta'an kaariin waangaard uummata kuma shantama ta'uuf bakka sanatti walga'iif haasaa dhageessisaniiru dubartiin tokko sodaadhaan utuu hin taane jaalalaan deebii kennina barreeffama jedhullee qabatanii turan waayit haawus keessattis pirezidaanti doonaald tiraamp muummicha ministeeraa swiidenii steefaan loofveen telefoonaan akka ibsanitti kanneen ajjeefamaniif maatii isaaniif gaddatti dhaga'ame ibsaniiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
Dhaggeeffattoota caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. itti gaafatamtoota koongireesii federaalistii oromoo afran dabale obbo baqqalaa garbaafaa dabalee jechuun oromoo 22 galmee obbo gurmeessaa ayyaanoo fa'aa jalatti himatanii har'uman murtii olaanaa federaalaa kan lidetaa fidaniitiin dubbii isaanii har'allee beellamaan dabarsan beellama har'a silaa maaliif qabamee jechuun jaalanneen abuukaatoo isaanii obbo Wandimmuu Ibsaa dubbiche kuna.
Dhimmichi kanadhaaf beellamamee fi siidii gara afaan hojii federaalaa isa afaan amaariffaatitti akka jijjiiramee dhufu beellama isa dhumaa jedhanii siidii kana kan jijjiiru immoo EBC kan jedhamu Itoophiyaa Broadcasting Corporation kan jedhamutu akka jijjiiru taasifame.
Televezyiiniidha miti.
Televezyiinii Itoophiyaa akka hiikaa isa siidii san gara afaan amaariffaatitti hiikee deemu. Dachi ajajee hadhaa Itoophiyaa televizyiiniin maal deebii kennaa tokkoffaa hojiin siidii kana hiikuun hojii bal'aadha. Yeroo dheeraa nurraa fixata. Yeroo gabaabaa kanatti dandeennee isinii fiduu hin dandeenyu. Lammaffaa immoo qaamni seera qabeessa kan hiikaa afaanii danda'u dhaabbileen adda addaa waan jiraniif isaanittiin fayyadamuu hin dandeessanii kan jedhu. Kana nuuf dubbisee maal jetta jedheet abbaan alangaa gaafatee abbaan alangaadhaa. Aayee garakkoon akkanaa jiraate beellama tokko naa kennatanii ta'u afaan namoonni danda'u suqamee akka jijjiiramu kan jedhu yaada isaa kenne kun immoo abukaattotiin shakkamtoota maal jettan jedhanii wal duraa duubaan abukaattotiin maal jenne tokkoffaa jalqabumattuu himannaan kun yooma saaqamu sanu siidiin kun afaan ingiliffaa irraa afaan oromiffaa irraa afaan manni murtee ittiin hojjetu afaan federaalaa kan jedhamu afaan amaariffaa kanatti hiikamee. Gaafa siidiin caqasamu san inni hiikame sun harka keenya ga'ee harka abbaa murtii ga'ee jecha achirratti shakkamtootiin jette jedhan kan siidiin dubbatsaniif kana wal cinaa qabnee laaluu dandeenya. Abbaan alangaa himannaa kana poolisiin qoratee yoo itti dhiyeessu hiikkaa isaa beekee qorannoon poolisichaa kun himachiisuu danda'a kan jedhu tokko ijoon himannaadhaa qabatamaaf kan seeraan deeggaran. lammaffaa deeggarsi ragaa namaa kan barreeffamaa jira jedhee kana laalee himannaa saaqaa kana osoo hin godhin jalqabumattu manni murteetis ta'ee abbaan alangaallee cal jedhee kana fuudhuun dogongora kan jedhu yaada maxxifnee kaafne keessattuu obbo Baqqalaa Garbaa abbaan alangaa waan ittiin kassasame odoo hin beekin akkamitti na kassase kan jedhu yaada qalbii namaa haratu dubbate afaan ingiliffaatiif afaan amaariffaa abbaan alangaa hin beeku poolisichi hin beeku isa kana hiikee odoo hin beekin akkamitti baqqalaa garbaa asirratti kana dubbate jedhee odoo qabiyyee dubbii kootii san afaan ofii beekuun hin beekin na dhiyeessuun nama gaddisiisa kan jedhu kaafee lammata waggaa tokko jalqaba himannaa isaa yoo dhiyeessu hiikee afaan federaalaa wajjin dhiyeessine dhaddattillee kana irraa fuudhuun sirrii hin turre abbaan alangaatis kana godhuun sirrii hin turre achi asuu immoo akka dhimma kootii jedhee afaan adda addaa intarnaashinaalitti hiikuu danda'an kan seeraan hayyama qaban odoo jirani manni murteellee isaanii wajjin rakkate hiikkaa kana EBC yookiin immoo Itoophiyaa televizyiinitti erguunuu sirrii nuti. Mannaan yoo laakamu ragaa lamaa sadii mirkana tokko ragaa namaati tokko ragaa barreeffamaati sadaffaan immoo ragaa siidiiti.
Mana murtiitti inni dhaga'amuu didee jedhame sun siidii gara biraa ture moo suma kana?
Isuma kana kan siidii tokko baqqalatu dubbate. Lachiinuu afaan Oromiffaatiif Ingiliffaanillee ka Oromiffaa dhagahamuu didee tafe kan obbo Bayyanaallee kan isaan wajjin dhufe sirba adda addaatti jira. Weedduu adda addaa kan Oromoon uumamte haga ammaallee of durallee haga Oromoon jirtu sirbamu ka kunoo sirba uummataa jedhamu kanatu dhiyaataa duubarra garuu alaabaan adda addaa mallattoon adda addaan jira sirba kana duuba namoonni hin jirani. Isa kanagaa hoggaa tokko ol kan ture kanatti abbaan alangaa itti quuqamee dhiyeessuun dirqama isaati. Abbaan alangaa caal jedheetuma dheengaddaa siidii kana yoo halaalamu jedhamu namichi afaan kana hiikuu dhufte dubartiidha dubartii yoo dhuftu nama ingiliffaan akkana dubbatu kana asirratti danda'ee hiikuu hin danda'u yeroo naa kennaa jiru. Maarree siidii galgala itti kennanii akka caqaftu godhanii torbaan tokko torbaan lamatti ji'a tokko ji'a lamatti hiikuu hin danda'anii turan ilaali. Itoophiyaa televizyiinii bira deemuun barbaachisu.
Amma maaltu adda goonaanii gara EBC yookiin televizyiinii Itoophiyaatti geessan?
Kanatu rakkoo ta'e karaan salphaan gara itiidiititti ergu wayya jedhee manni murteettis ta'e abbaan alangaatillee karaa kanaan ergame malee han ta'uu qabu laalila siidiin kun jalqabumaa afaan amaariffaatitti hiikee dhiyeessuu qabu kan dirqama seeraa qabu abbaa alangaatiif abbaa alangaati. Addallee gaafannee manni murteellee maal jedhee dhugumattuu kun nu dura waan raawwatameef malee ammas muluu barbaachisaa miti jedhanii abbaan alangaa ta'e jedhee namoota shakkiidhaan hoggaa tokko oolidhee ragamti kunuu kan maal jedhu isaan beeku jechuudha. Maaliif afaan Oromiffaan beeku abbaan alangaa akka waan abbaan alangaa ragaa kana dhiyeeffachuu hin dandeenyeetti lakkoofame nurraa akka kufaa ta'ee inni hafe kanaga ammaa caqasanee biyyiniin akka nuu kennamu yookiin jala murteen akka nuu kennamu jennee gaafanne manni murteedhaa garuu kanas ta'e kaanillee kan isaa dhufu kanatti Itoophiyaa televizyiiniin waan ajaja mana murtee didee qaamaan dhufee akka ibsu. lammata immoo namni biraa ka afaan kana hiikuu danda'u guyyaa kamsaasan dirqamatti akka dhiyaatu jedhanii kamsaa dhufu kanatti beellaman jechuudha.
Obbo Wandimuu Ibsaa deebinuu laattaniif hedduu galatoomaa.
Isinillee baay'ee galatoomaa.
Taa'umsa caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ittitti dabarra. Latinaal Koloneel Jaagmaa Keelloo kalee Finfinneetti awwaalan. Akka warra awwaala kan dhufu keessaa tokko jedhutti dhaloota kun nama jabaa akka Jaagmaa Keelloo kan qabaachuu male. Jaagmaa Keelloo eenyu oduu Iskindar Fireew Finfinnee nu erga jira jalanne.
Waraanni Xaaliyaanii hanga funyaanitti hidhatee Itoophiyaa qabatee biyya weeraraa yeroo turetti kanneen muuxannoo waraanaa qaban biratti waan guddaa yeroo ta'e sanatti gara shawaa lixaa ka dhaga'ame dargaggeessi waggaa kudha shanii kanneen biroo kan dadammaqsee ture mootummaa biraas ta'e kanneen biroo biraa waamichatuun godhamiiniif loltummaa seenee mindaan kan hin baafamneef Jaagmaa Keelloo waggaa shanan sana qabsoo keessa ture. seenaa isaa itti dhiyeenyaan kabeekan jeneraal Waasiyuu Nigaatu Jaagmaan goota jedhu አምስቱን ማማት አንድ ቀን ቤት ውስጥ ተኝቼ አላውቅም። ውጭ ነው ከወንድሞቻቸው ሁለት ወንድማማች waggootii shanan sana keessatti mana keessa buleen beeku obboleessota isaa keessaa lamaaf obboleetti isaa leensaa jedhamtu kan abbaa warraa hiiktee wallaggaa irraa deebite waliin duulee jedhan isheenis goota biraati ka jedhan jeneraal waasihuun booji'amnaan du'uu waan ta'eef barnoota ta'a jedhanii waggaa shan guutuu mana keessan bulle jechuudhaan jaagamaan dubbatee turee jedhu humna diinaa addisaalam keessa riphee ture irratti hojii gootummaa jaagamaan gaggeessan akka fakkeenyaatti dubbatan jeneraal waasiyuun.
ሰባ ገለው ሰማንያ ማርከው ሶስት ሺህ አምስት መቶ መሳሪያ torbaatama ajjeesanii saddeettama booji'anii meeshaa waraanaa kuma sadiif dhibba shan dhuunfatan. kun isaaniin adda godha nuti barnoota duula waraanaa kan ammayyaa ka qabnullee kan gochuu hin dandeenye godhan kanaaf jaagamaan nama addaati amanuuf nama rakkisaa jedhaniiru jaagamaan kan kana godhan ituu umriin isaanii digdaman guutiin ture dajjaazmaash garasuu dhukii fi raasmas finsilashii wajjiin akka duulan seenaa isaanii ni ibsa waraana xaaliyaanii irratti injifannoon egaa argame boodas jaagamaan ajajaa kumaa hoogganaa murna waraanaaf ajajaa waraanaa biyyoolessaa ta'uudhaan tajaajila kennaa turan sana booda ture muudama letanaa jeneraal kan argatan badhaasa kabajaa adda addaa ka sadarkaa sadii argataniiru goota biyyaa ka ta'an kanatu sanbata kaleessaa kaatedraalii sillaasee keessatti sirni awwaalcha isaanii gaggeeffame sirna awwaalcha kanarratti kan argaman keessaa tokko pireezidaantii itiyoophiyaa duraanii girmaa walda goorgis turan.
ታላቅ ኢትዮጵያዊ ጀግና ነበሩ። ፈቃደኝነታቸው ለመስራት ያላቸው lammii Itoophiyaa goota guddaa turan fedhii isaanii hojii fi uummataaf jaalalli qaban amanamummaan isaanii guddaa ture jedhaniiru. Yuunivarsiitii keessatti barsiiftuu ka ta'an Muluu Salamoon jaagamaa ibsuudhaaf walaloon gargaaraman.
ከቢካ ከይካ ጃከማ ከይካ ከይካ ከይ muuxadhu hinduloomiin muuxadhu ከይ hindaddabiin ከይ hindu'in ከይ muuxadhu ከይ ከይ hindu'in gootni hindu goota oromiyaa leenca Itoophiyaa loonca oromiyaa ከይካ ከይካ ቀቢካ ከይካ ከይካ Jimaata darbe bitootessa 28 bara 2009 du'aan ka boqotan leetanaa jeneraal Jaagamaa Keelloo umriin isaanii 96 ture. Haadha warraaf ijoollee ja'a qabu turan. Afaan yaa'iin mana marii bakka bu'oota Itiyoophiyaa obbo Abbaa Duulaa Gammadaa pireezidaantii biyyattii duraanii obbo Girmaa Walda Giyoorgisiif kanneen biroon sirna awwaalcha isaanii kanarratti argamuu isaanii Iskindir Fireew Finfinneerraa gabaasee jira.
Tammaan kan caqasaa jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan oromooti qophii teenna jalqabnee gara daqiiqaa kudhanii sagalii tokko yaa'uutti jirra isin biyya jirtan ammoo galgala waariitti jirtan yaad qabdaan nu barreessaa nu bilbila gara sirbaatti dabarra abbaan fardin ganuu jedha guutaa fayyisaa sirbisaa keessatti itti aanee immoo Haryayyartuu irraa fardumuufi amanatanii jedheetiin shimala ammoo mirgaan qabatanii jedha. Adootan jennu seeri gadaa ta'inna keessatti seerii jabaani seeri duratti jedhani seeri fardaatii fi ka dubartiiti. Fardi duulaaf adamoon dhaqan. Dabballee isaan godaansisan. Baalli fardaan fuudhan. Geejjiballee namaa ta'a. Waan hedduu farda faarsana. Kaawoo waamaa. Yaaka lolee kaawoo.
Gaaleen bitaadhaan shibala mirgaan qabatan Guyyaa yartuurraa farduma ofii tabdatan Seesaa boonni dhufee saseennetaa Gaalee bitaadhaan shibala mirgaan qabatan Moodee yartuurraa farduma ofii tabdatan Seesaa boonni dhufee saseennetaa Seesaa boonni dhufee saseennetaa Ooka'oo ooka'oo. Sabni koo kanniisaa kanniisaa kanniisaa hedduu dhaabbata. Fardi abbaa beekaa yaa ijoollee abbuma isaatti ijjiitti himata. Yaalee soorii gombisa dhaqna yaa abbaa fardaa yeroo geesse. Yaalee soorii gombisa dhaqna yaa abbaa fardaa yeroo geesse. Yaalee soorii gombisa dhaqna yaa abbaa fardaa yeroo geesse. Yaalee soorii gombisa dhaqna yaa abbaa fardaa yeroo geesse. Yaalee beenna jahi duulaataa. Shibala bitulaata. Saakoonni dhufee saseeta. Saakoonni dhufee saseeta. Saalabeen naja hidulaata. Ngoota shibala bitulaata. Saakoonni dhufee saseeta. Saakoonni dhufee saseeta.
Guutaa galateeffannee waan hafetti dabartaamsa caqasuu jirtan turre raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti ispoorti. Qophii ispoortii har'a keessatti kubbaa miilaa atileetiksii fi oduu addunyaa ispoortii garaagaraa qaban. Atileetii Oteelootitii Keeniyaa gama maratooniitiin addunyaa matuma gubbaatti ol bahuutti jiran kaleefaa dhiirsaaf niitiitti dorgommii maratoonii addunyaa moo'e. Biyyumtan keessa atileetiin addunyaan abdatte keessumattuu Yuuta Keeniyaan abdatte beekamtuun tokkammoo dorgommii irratti aduntaatiin dorgommii alalleetti qorsa humna namaa kennuuf seera malee fudhattee jedhaniitiin addunyaa qalbii tokkoon caqasuu jirti. Iskaree Masaffaa jettimoo Faaxee Tolaa jettimoo warri kun cuftuu warraalee maratoonii keessaa moo'e keessaa tokko. dorgommii kubbaa miilaa kilaboota addunyaa ittum jiran leeser siitii paalmeeroo fi saandarlaand fa'aatti addaatti dorgommii tan keessa ba'uuf dhibaachuu isaaniitiif falachuu jiran matoota ispoortii irraati. kalee paaris faransaayitti nama kuma hedduutti dorgommii maratoonii taa. mara paaris dee paaris jedhanii fi karaatti baafate maratoonii kiiloomeetirii 43 tan irratti atileetota keeniyaatti dhiirsaaf niitiin moo'e dhiirsi paawol lanyaangaatiin niitiin ammoo puuritii puuritii ringuuroti dorgommii dubraa keessatamoo ta'e jechuu dorgommii tana IWF fitti qopheesse niitiin paawol rinoonooni maratoonii kiiloomeetirii 43 tan moo'uu qofaa miti rikkoordii haara cabsattellee dhiirsi isii immoo sa'aatii 2 daqiiqaa 6 fi sekondii 10 tti moo'e. tadhiiraalleen sadeessoolleen keenyumaa jechuu istiifen chaampoogiti dubartiin keessaa tokko hagi sadii warri baay'illeen keenyuma dhiirsii isii ganna 24 isiin ammoo nama ganna 23 dorgommitan irratti itiyoophiyaan afreessoo fi shaneessoo taate rootardaamitti dabarra atileetotii keeniyaa maaris kaamituutii fi kan itiyoophiyaa maskarama saffaatti tokkeessoo ta'e dorgommii haanoover jarmanii keessatti ammoo alaan kippoorootii faaxee tolaa tokkeessoo ta'e. kilaboota afrikaa dorgommii konfedereeshin kaap jedhanitti jiran dorgommiin tun ta kilabootii afrikaa diiviziyoona lammeessoo keessa jiran haga guddaan irratti wal dorgoman dorgommii akkanaa tunin kudhanii afreessoo waldaa kubbaa miilaa afrikaa kaafitti qopheessa dorgommitan ji lamaan duratti jalqabanii akkuma kanatti drc keessaa kilabiin tp mezembe kilabii aljeeriyaa jc kabeele lamaaf duwwaan moote jabeenni duruu afrikaa keessatti qabda agarsiifate kilabiin tuniiziyaa afrikaanaa jedhanilleen kilabii mooritaaniyaa poorloos lamaaf tokkoon moote kilabiin naayijeeriyaa enugu reenjers skuuper jedhan ammoo kilabii zaambiyaa zeeskoo yuunaayitid waliin lamaaf lama walqixxee baate kilabiin aayivoorii koost taanda jedhan ammoo kilabii afrikaa kibbaa plaatiinem staars magaala abuujaa keessatti lamaaf duwwaan gangalfatte dorgommii tana ji lamaan dura jalqabanii biyya akka karra mareetiin taphatan hagammaata marroo 84 taphatanii goolii 181tti galee kilabii 50tti taphachuu jira hagji afran dhufaallee inuu taphatan abbaan mo'uu dorgommii kilaboota duruu shaampiyoona ta'an taganni darbe shaampiyoona ta'anitti walitti maranii barkuma 2018 fi kilabootii shaampiyoona ta'an waliin taphatanii jechuu kubbaa miilaa keessaa tuuniiziyaan maanaajeri isii heenrii kapsirchi hojiirra buufatte jaarsi ganna 70 kana hagammaatti ganna. hedduun duratti poolaandiif taphachaa ba'e ganna lamaan dabran ammoo kilabii tuuniiziyaa leenjisaa ba'e. oduu atileetiksii keessaa immoo atileetiin keeniyaa oloompikii london irratti waan hedduun abdachaa bahan tawarqii mooteef ufiyyuu silaa ol guddachuu jirtii jedhanii abdatan jamiimaa saamoongi dhiigaaf fincaan isii qorataniitiin qorsi humna namaa kennu epo irratti argame atileetiin ganna 32 ta'an silaa maaraatoonii london torbaan lamaan duuba jalqabaniifu nama abdachuu jiran biyyisuun keessa dabra 2011 fi akbar 2016 jidduutti atileetota keeniyaa 40 irratti qorsi humna namaa kennu kan irratti argame. oduuf kubbaa miilaa keessaa ingilish piriimiyer deebinaa dorgommii kilaboota ingiliizii kilabootii 20 irratti taphachuu jiran senderlaandiif leeser siitii dhahumdhaaniitiin dhiqqum dorgommii tan keessaa iyyuu hin baasiin leeser siitiin gam kanaanii akkamaa jirti kaleellee manchester yuunaayitid senderlaand sadiif duwwaan adabde senderlaand ammoo nama kudhaniin taphachaa baatee manchester ufumirraa iftifattee taatullee miila akka ziltaan ibraahimoviich irraa dandamachuun dandeenye ibraahimoviich tapha kana atileetota tapha kanarralleetti goolii tokko galfatee jechuun barana qofa goolii kudhanii torba galfate namni kunin. gamkaaniin ammoo achuma ingilish piriimiyer liigii keessaa kilabiin everton takalee waliin tapha biyyisii taphatan torba moote kaleellee tapha kalee lesersitii waliin taphattellee. afuriif lamaanni carraasii argachuu hin dandeenye goolii tanallee ramoolu lukaakuu keessa buuseef leeser siitiin ammaan tan sadarkaa kudhanii tokkeessoo irra jirti akkuma kan jirtu kanatti ingilish piriimiyer liigii cheelsiin tokkeessoo jirti sadarkaan jechuu tootanaham lammeessoo jirti liiverpuul sadeessoo afreessoon ammoo siitii shaneessoon ammoo yuunaayitid ta'aniitiin taphachuu jiran leeser siitiin ingilish piriimiyer liigii keessaa bahuuf dhibaachuu si amma falachuu jirti. gama kanin ammoo dorgommii kilaboota xaaliyaanaa tapharanaa siirii a dhumachuuf fagoon jirtu dorgommii kalee irratti eediin ziikoo baranaaf goolii isaa soddomii afreessoo galfate akkuma akka roomaa bolonyaan moottolche roomaan bolonyaa moottolche namni kun duruyyuu kilabii manchester siitii keessa dur taphachaa bahe achum siiriyaa keessa ac miilan dorgommii tan keessa ba'uu diduu fi carraaqaa taphaata paaleermoo afuriif duwwaan carraa isii dhoorte kilabiin tun kilabii durumaanuu mataa wal qabu inter miilan qabxii jahan caalteetiin sadarkaa duraa irra jirti. Tan fakkaata qophiin ispoortii tahaardha yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila afaan oromoo at voa news daat kaamiin iimeelii kenna yaadii san qabdan waan hedduu nu barsiisa waan nu deen ammoo nu qaabachiisuu danda'a hornaat voa news daat kaam iimeelii kenna ka duraan jedhakan afaan oromoo at voa news akka ingiliffaatii yoo barreessitan jechuu iimeelii feesbuukii kennaati yaadii san nu barreessitan waan hedduu nu gargaara lamduwwa lam lamduwwa sadii afur sagal sagal afur lam ekstenshin kudhanii sadii jenna nagaan nu bula sagantaa afaan amaaraa jalqaba.